Ergaa pireezidaantii Yuunaayitid Isteets ka Joo Baayiden qabatanii gara Itiyoophiyaatti imalanii ka deebi'an mana maree murtii seeraa Yuunaayitid Isteetsitti dura taa'an koree dhimmoota naamusaa Seneetar Kiriis Kuns waa'ee daawwannaa isaaniif aangawoota dubbisanii walakkeessa torban dabree irratti mana maree dhimmootatti kan nagaa ka Waayit Haawusitti ibsa kennanii gaaffiilee gaazexeessotaaf seneetaroota irraa dhiyaataniifis deebii kennanii jiru. Seneetar Kuns guyyoota lamaaf yeroo Finfinnee turanitti si'a lama muummicha ministeeraa Itiyoophiyaa Abiy Ahmed wajjin walga'uu isaanii fi walumaa galatti sa'aatiilee shaniif mari'achuu isaanii dubbatan. Ibsa seneetarichi kennan jaalalleetu dhiyeessa.
Hundumti keessan har'aa asitti argamu keessaniif sinin galateeffadha ka jedhan senatar Kiristoofer Kun pireezidaantii Joo Baayiden dhaamsa muummicha ministeeraa Itiyoophiyaa Abiy Ahmediif qaban isaaniin bakka bu'uudhaan. akkan ittiin ga'uuf nagaafachuu isaaniif nan galateeffadhaa jedhan ministiriin dantaalaa yuunaayitid isteets antanii bilinkan tokkummaa mootummootaatti ambaasaadarrii yuunaayitid isteets lindaa toomas giriinfield gorsaa waa'ee nageenya biyyoolessaa jeek sullivan akkasumas ittaanaa gorsaa waa'ee nageenyaa joonatan faayinar yuunaayitid isteets bal'inaan dhimma kana keessatti mootummaa itiyoophiyaa waliin akka hojjattu adda durummaan kan hoogganan waan ta'eef imalli koosii qaamuma kanaatii jedhan senatar kuns keessumaa adda baasee kan galateeffachuu barbaadu jedhan ittaanaa ministeera haajaa alaa ka dhimmootii afrikaa baab goodeekiif kaawunsilii nageenya biyyoolessaa keessatti daayirekteera afrikaa daanaa baanksiif kaawunsilii kana keessatti daayirekteerri gameessaa kan waa'ee misoomaa lindaa etim baankii fi kaawunsilii kana keessatti kan hojjetan hundumaa galateeffatanii jiru. waajjira yuunaayitid isteetsiif gamtaa afrikaa biraas deeggarsa jabaa argachuu isaanii dubbatan guyyoota lamaaf muummicha ministeeraa abiyyi ahmed waliin wal arguu isaanii kan ibsan senatar kuns walumaagala sa'aatii shaniif waliin turree jedhan jila keenyaaf yeroo kennanii marii gaggeessuu isaaniif kana malees walumaagala dhimmootii ijoo kan pireezidaanti baayiden ergan sanaaf deebiin kennan nama jajjabeessaa jedhan kana malees durataa gamtaa afrikaa muusaa faakii ittaanaa muummicha ministeeraa fi ministeera haajaalaa itiyoophiyaa kataan obbo dammaqa mokonnin gorsaa waa'ee nageenyaa obbo gadduu andaargaachoo koomishinara koomishinii mirga dhala namaa itiyoophiyaa daani'el baqqala akkasumas dhaabbata tokkummaa mootummootaaf dhaabbatooti kan mootummaa hin ta'in yookaan ngo gurguddoo kanneen michoota gargaarsa dhala namaa ittiin jedhanii fi ambaasaadarota biyyoota michoomaan nu waliin jiran wajjin wal arginee jirra jedhan senatar kuns dhimmooti gurguddoo hedduu irratti ilaalchi pireezidaanti baayidin maal akka ta'e dhiyeesseera kunis rakkoo gargaarsa dhala namaa dhiittaa mirga namoomaa fi walitti bu'iinsa tigraay keessaa giddugaleessa ka godhate ture. gama kaaniin falmii daangaa Itiyoophiyaaf Sudaan gidduu wal falmisiisaa akka ta'e waa'ee Alfaashaakaa akkasumas hidha laga Abbayyaa irratti waliigalteerra ga'uu kan ilaallateen dubbannee jedhan caalmaatti muummicha ministeeraa Abiy waliin bal'inaan ka dubbanne ce'umsa deemokiraatawaa Itiyoophiyaa akkasumas filannoo waxabajjii shan bara kuma lamaaf digdamii tokko gaggeeffamuuf qophii gaggeeffamaa jiru dabalataa jedhan. Bal'isnee yeroo laalluu jedhan senatar kuns muummicha ministeeraa Abiy Ahmed dhorkaa tokko malee gargaarsi Tigraay akka seenu gochuuf fedhiin akka jiru agarsiisuun kanneen dhiittaa mirga namoomaa raawwatan itti gaafatamoo akka ta'an ibsuu isaanii kan nama jajjabeessuu jedhan kunis TPLF yookaan raayyaa ittisaa Itiyoophiyaas ta'e kan Eertiraa yookaan miliishoota Amaaraa dabalatee dhiittaan mirga dhala namaa dhaqqabeera yoo ta'e garee mirga dhala namaa kan Itiyoophiyaa fi kan tokkummaa mootummootaan akka qoratu jechuun isaanii dhimma simannaa qabu jedhan senatar kuns Tigraay keessatti dhukaasa dhaabiinsi waliigalaa akka jiraatu kan hin gaafadhe ta'us muummichi ministeeraa Abiy Ahmed irratti waliin gallee jedhan hegeree caasaa siyaasaa Tigraay irratti mariin siyaasaa akka barbaachisus dubbatameera. Waraanni Eertiraa Tigraay keessa jiraachuu Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed yeroo duraaf dhiyoo kana amanuun isaanii kan simatamuudha ka jedhan kun waraanni siviilota miidhuuf tarkaanfii fudhate fudhatama akka hin qabnee fi itti gaafatamummaan akka jirus dubbataniiru jedhan. Kanaaf imaltuun keenya dhimmootii hankaasee hundumaaf fooyya'insa kan argamsiisee jedhan waan dubbatan hedduu keessaa ergan gara biyyaatti deebi'ee jedhan tarkaanfiin hangi tokko fudhatamee jira. kunis kan nama jajjabeessu ka jedhan senatar kuns garuu jedhan muummichi ministeeraa abiy ahmad ammaan duras waadaa seenanii hojiirra hin oolchiin hafan jedhaniiru kanaaf kaayyoon bulchiinsa pireezidaant baayideniif koongiresaa qaban fiixaan baasuudhaaf dhimmicha keessatti hirmaachuutti fufuun akkaan barbaachisaadha jedhu koreen birkii alaa kan senetaa torban darbee murtii dabarsee jira kunis rakkoo tigraay keessaa fi walitti bu'iinsa bal'achuu danda'u akkasumas ce'umsa deemokiraasii Itiyoophiyaa keessaa kan ilaaleen paartiileen lameen kan murteessan ture pireezidaantii yuunaayitid isteetsi joo baayiden baatii amajjii darbee walgahii gamtaa afrikaa irratti akka ibsanitti afrikaan yuunaayitid isteetsi biratti ilaalcha duraa akka qabdu akkasumas hariiroon Itiyoophiyaa fi yuunaayitid isteetsi gidduu yeroo dheeraaf ture itti fufsiisuuf carraa argachuu isaaniin kan gammadan ta'uu dubbatan. garuu hariiroon qabaannu faayidaaf safuu walii keenya irratti hundaa'uun qabaa jedhanii turan muummichi ministeeraa abiy ahmed tigraay keessatti tasgabii buusuuf dhiittaa mirga namoomaa dhaqqabeef itti gaafatamummaan akka jiraatu gargaarsa dhala namaa haala quubsaa ta'een tigraayin dhaqqabsiisuuf waadaa seenan kan ilaaleen hojiirra ooluusaa ilaaluuf miseensota koongirasaaf bulchiinsa pireezidaant baayiden waliin hojjechuu itti fufnaa jedhan senatar kuns masaraan waayit haawus senatar kuns pireezidaant baayiden bakka bu'uun imaltuu gara itiyoophiyaatti godhaniif guddaa gammaduusaa kan ibsan daanaa baaks muummichi ministeeraa abiy ahmed yeroo isaanii fudhatanii yaaddoo jiru kan bulchiisa naannoo tigraay tasgabii dhabiinsa itiyoophiyaa keessaa fi gaanfa afrikaa irratti nu hordofsiisuu isaaniif ni dinqisiifannaa jedhan haalli tigraay keessaa nu yaaddessuun kan itti fufe ta'uusaa ibsina kan jedhan daanaa baaks rakkoo tigraay keessaa kan ilaaleen hawaasa addunyaa waliin marii gadi fagoo gaggeessuuf waadaa dooktar abiyyi seenan irratti michoota keenya kan addunyaa waliin rakkoo gargaarsa dhala namaa fi dhiittaa mirga namoomaa tigraay keessaa irratti xumursiisuu irratti hojjannaa jedhan ibsa aangawoota lameenii sana booda gaaffiif deebii oduu gabaastuun voa gaggeessitee ture gaaffiin ishee jalqaba senatar kuuniif dhiyeessite akkas jedha.
waan duratti haasaa keessan irratti tuqxan keessaa hunda goggore dhiifama dhimma dhukaasa dhaabuu irratti mari'achuu keessan ibsaniittu deebiin isaanii maal fakkaata filannoo san fudhachuu diduun isaanii hoo sababni maali.
guyyaa lamaan muummicha ministeeraa abiy ahmad waliin dubbadheetti waliigaltee dhukaasa dhaabiinsaa labsuusa jedhu irratti gaafadheen ture. deebiin kennan waliigalaan wal waraansa harka caalaan dhaabbatee jira jechuun irra deebi'uun ibsan hoogganoota tplf muraasa irratti hojii seera kabachiisuu hojjetaa akka jiran ibsan kanaaf labsiin dhukaasa dhaabinsaa hin barbaachisuu jedhu kun immoo qabxii irratti waliigaluu dadhabnedhaa jedhu senatar koons gaaffiin biraa gaazexessituun voa biraa dhiyaate akkana jedha gama yuunaayitid isteets irraa haalli kun. guutummaatti gara walitti bu'iinsa sablammootatti jijjiirama yaaddoon jedhu jira humni waraanaa itiyoophiyaa gareewwan adda addaatiin asiifachi harkifamee haphachaa akka jiru argaa waan jirruuf.
yaaddoo jiran lamaan irra deddeebi'ee kaaseen jira keessumaa tigraay gama dhihaatti qonnaan bulaa tigraay humnaan dirqisiifamuun godaansifamaa jiru akkasumas magaalaaleen duwwaatti hafuun dirqiin godaansifamuun akka jiru agarsiisaan jedhe kana malees. naannolee kabiroo Itiyoophiyaa keessatti walitti bu'iinsi gosaa jira kunis dhimma yaaddessaa biraati as waashintan qofaaf otoo hin taane guutummaa addunyaatti jedhan walitti bu'iinsi gosaa kunis isa biyya yugoslaaviyaa iddoo hedduutti caccabsee walitti bu'iinsi gosaa kun waggoota hedduu booda fixiinsa gosaa fi dugugamiinsa sanyii fide sana akka fakkeenyaatti ilaaluun hin danda'amaa jedhu yaaddoo kana. Muummicha ministeeraa Abiyyitti kaaseen jira. Mul'ata Dooktar Abiyyi Itoophiyaaf qaban addaan qoodamiinsa gosaa yookaan kan garee xixiqqaa otoo hin taane gara tokkummaatti biyyattii tarkaanfachiisuu ka jedhu Itoophiyaa deemokiraasii irratti hundoofte argamsiisuu fi seeraaf heerri ishee kabajamee mirgi dhala namaa kan keessatti kabajame argamsiisuu isa jedhu irratti irra deddeebi'uun waadaa seenan jedhu senatar kun. godaansa kan ilaaleen dhalattoota tigraayitu humnaan tigraay dhihaa keessaa godaansifamaa jiraan jedheen fixiinsi gosaa hin turres hin jiraatus naan jedhan Walitti bu'iinsi kun jalqabas gosa irratti hundaa'ee miti. Kun immoo ifa galaadhaa jechuudhaan Dr. Abiyyi dubbachuu isaanii Senatar Kuns ibsan. Walitti bu'iinsi kun gosa irratti hirkate isa jedhu irra deddeebi'anii miti jechuun Dr. Abiyyi akka dubbatan kun TPLF akka paartii siyaasaatti humnooti federaalaa irratti dhukaasa banuusaan kan uumamedha jedhanii ibsu jedhaniiru. Dhalattoonni Tigraay hojii mootummaa keessaa ari'aman godaansifaman loogiitu irratti gaggeeffame inni jedhu oduu sirrii hin taanee fi dogoggorsaa akka ta'e muumichi ministeeraa Abiy Ahmed dubbachuu isaanii ibsan haala yeroo ammaa Tigraay keessaa fi walitti bu'iinsa gosaa ka biyyattii keessaa irratti marii dheeraa gaggeessine ka jedhan kuns mata dureeleen kun lameen gara fuulduraatti itti dhiyeenyaan hordoffiitu barbaachisa jedhu. Kan muummichi ministeeraa Abiy Ahmed jedhan waan ta'uuf jiru kan ibsu ta'us muuxannoo addunyaan qabdu kan dhiyeenyaarraa dhimmi kun itti dhiyeenyaan hordofii ka barbaadu jechuudhaan senatar kuns deebii kennaniiru.
Ibsa senatar piriins kuns walakkeessa torban darbee kanarratti gaaffiin dhiyaate kabiraan.
Dhaabbanni Dooktars Wizaa Booders ibsa baaseen hojjettoonni qarqaarsaa konkolaataadhaan ergama hojiitiif maqaleerraa bahaa turan haleellaan irra gahuudhaa fi. hojjettoonni isaanii ammi tokko loltoonni Itoophiyaa hoggaa namoota siviilii afur isaan fuulduratti ajjeesan arguu eere. Muummichi ministeeraa iftoominaa fi qorannoo geggeeffamuu irratti waadaan isiniif galan akka jirutti ta'e kuni haalli jiru fooyya'insa dhabee waraanni fi dhiittan mirgaa akkuma duraanii itti fufuu isinittiin agarsiisu.
Kanaafis senatar kuns ennaa deebii kennan dhuguma yeroo kamiinuu walitti bu'iinsi walitti fufiinsa qabuuf. dhiittaan mirga namaa argaman yoo jiraate dammaqxee hordoftee itti gaafatamummaan akka jiraatu dhiibbaa gochuu qabda akkan yaadutti gabaasii meedisaayinsi saanfoonteersiin bahe waa'ee hojjettoonni isaa daandii guddaa walakkeessa tigraay irratti siiviilonni lammiiwwan itiyoophiyaa afur humnoota hidhataniin ajjeefamuu arguun isaanii hatattamaan sirriitti qoratamuun kan irra jiraatudha haala aksuum keessatti uumame ilaalchisee hanga yoonaa gabaasa an hin dubbifne baheetu jira garuu kun kan agarsiisu. Sabaahimaan waan Tigraay keessatti ta'e guutummaan gabaasuuf daandii qabaachuu akka qabu, addunyaan dhaga'uu akka qabu, qorattoonni gabaasa qabatamaa dhiittaa mirga namaa akka qoratan gochuun barbaachisaadha. Mareen itti fufiinsa qabu bulchiinsa Baayidan aangawoota gameeyyii bulchiinsichaaf miseensota mana mareef sanatii kanneen waa'ee dhimma kanaa yaaddoo qaban fooyya'ina argamsiisuun barbaachisaadha jedhee kanan yaaduuf jedhan.
Bakka buutonni Itoophiyaa gabaasa isaanii dhaabbata tokkummaa mootummootaatti. damee oolchatiif kennaniiru. Gochiiwwan hammaatan dubartootaa fi shamarran irratti geggeeffamus dubbataniiru. Isin walgahii keessan muummicha ministeeraa wajjin irratti dhimma kana kaastaniittu. Gaafin kiyyaan biraan walgahii gamtaa Afrikaa wajjin gootan laalchisee waan jiru irratti odoo haasoftanii haala Tigraay keessa jiruuf xumura gochuuf hooggantoota biyyoota Afrikaa kaanii hirmaachisuuf karoora hoo qabaatan.
Senatar Kuns deebii kennaniin eeyyee kaaseen ture. kallattiif dirqiidhaan muummicha ministeeraa abiy waliin haleellaa quunnamtii saalaa akka meeshaa waraanaatti fayyadamamuusaa gabaasaaleen qabatamuu ta'aniif humnaan gudeeddii dabalatee dhiittaan mirga namaa hedduun raawwatamuusaa kaaseera akka fooyya'ina abdachiisaatti kanan fudhadhe keessaa tokko muummichi ministeerichaa qaamotii maraan dhiittaan mirga namaa raawwatamuusaa amanuu isaaniif qorannaan amanamaa ta'e akka geggeeffamuuf itti gaafatamummaan akka jiraatu waadaa seenuu isaaniiti. Kun ibsa jajjabeessaadha jedhee yaadus tarkaanfii barbaachisu qorattoota dhimma mirga namaaf daandiin ifaa ta'e guutummaan jiraatus dhiisus itti gaafatamummaan jiraatus dhiisus keessumaa himannaalee qabatamaaf yaaddessoo ta'an kan dhiittaa mirga namaan wal qabate mul'isuun walitti bu'iinsa Tigraay keessaa milkaa'inaan furuuf barbaachisaadha. Muummichi ministeeraaf an Tigraay keessatti nagaaf araarri bu'uuf gocha gara jabinaa fi. yakki farra namoomaa raawwatameef qorannaaf itti gaafatamummaan akka barbaachisu marii dheeraa geggeessinee jirra gaaffiin lammataa immoo waa'ee walga'ii dura taa'aa gamtaa afriikaa musaa faakiif hoogganoota gamtichaa kabiroo waliin godhadheeti akkan yaadutti dura taa'aa ka ta'an faakiin qooda gamtaan afriikaa qabu shisekedii waliin mari'achuuf wixata darbe gara kinshaasaatti imalan qoodi gamtaan afriikaa ijoon rakkoolee naannoo hanga tokko ilaalchisee sudaaniif masrii waliin jaarsummaan gargaaruudha jedheen tilmaama. Garuu hoogganni biyyoota Afrikaa hedduun jaarsummaan gidduu seenuuf gaafatanii jiran. Gamtaan Afrikaas muuxannoof dandeettii Komishiina mirga namaa ilaallatan kan waajjira isaa haadhoo Gaambiyaa ta'e irraa argachuu qaba.
Gaafii duraan ka'ee ture irratti bulchiinsi akkamitti itti deema waan jedhu irratti ibsa dabalataan gaafachuu barbaade. Seenaatar muummichi ministeeraa gama isaaniitiin waliigaltee dhukaasa dhaabuu erga fudhatama dhabsiisanii. Yuunaayitid Isteets murtoon atattamaan hojiirra oolchuuf dhiibbaa irratti godhaa jirtu. Fandii Yuunaayitid Isteets sagantaa qarqaarsa naga eegumsaatiif baastu wajjin walqabatus walqabachuu baatus kanarratti ibsinuu kennitan hoo jiraate. Dhimma laga Abbayyaa irrattis gaafiin qaba. Waan mari'atamerraa haasa'uu dandeechuu akkaataan adeemsa bulchiinsa Baayiden an Tiraampiin qaamonni amma tokko masriirra goree jedhanii fi Itoophiyaan akka malee didaa turte ilaalchisee adda addummaa qabaatamoo hin qabaatu. Gaafiin dhumaa Jeffrey Feltman ergamaa addaa ta'anii muudamaniiru. Waa isaan irratti ibsa hoo nu kennitan.
Gaaffii kanaaf Sanatar Kuns deebii kennaniiru. hidhi laga Abbayyaa guddicha ilaalchisee yuunaayitid isteets deggersa teeknikaaf gorsaa ni kenniti muumicha ministeerichaaf kanaan ibse nuti jaarsolii hin loogne ta'uun ejjennoo yuunaayitid isteets ta'uu isaati uummata Itoophiyaa madda humna ibsaa hunda dhaqqabu argachuu gama laaleen bu'aa ofiif kan oolu bu'uura misoomaa ijaarrachuuf mirga abbaa biyyummaa qabaachuu isaanii ni kabajnaa ni hubannas garuu bishaan yaa'u to'annaa ala ta'uu waan danda'uuf biyyoonni toora bishaan sun dhangala'urra jiran. Sudaaniif Masriin fedhii isaanii kan seeraas hubachuun barbaachisaadha. Kanaaf hidhi sun haala nageenyi isaa sirriitti hin eegamneen yoo ijaarame fagoo ta'uyyuu balaan dhaqqabuu mala. Kun yeroo mara carraa hidha bishaanii waliin jiru ta'uu mala. Gaaffileen maandisummaaf teeknikaa sirriitti deebi'uu isaanii mirkaneessuuf Yuunaayitid Isteets qooda ijaaraa ta'e mijeessuu kan barbaaddu ta'uusee tuquun fedha. Muummichi ministeerichaa kun walitti bu'insaan utuu hin taane mariidhaan akka furamu hubataniiru. Gamtaan Afrikaas marii ijaarsaaf ta'u gaggeessamuu keessatti qooda ni qabaata jedheen yaada jedhan. Haala naga eegumsaa mijeessuu ilaalchisee marii kallattiin ta'een gaggeessine. Garuu Ameerikaa fi Itoophiyaan dandammachiisa beelaa ilaalchisee karaa USAIDtiin gargaarsa namoomaa kan of keessaa qabu hariiroo yeroo dheeraaf cimaa waan qaban natti fakkaata. Wabii nyaataaf qonnaan bultoota dandeettii isaanii fooyyessuuf investimentii hojjetamus ni dabalata. Itoophiyaan daawwadhu kun yeroo arfaffaadha. Daawwannaa isa duraatiin USAID waliin ta'uudhaan investimentii cimaaf walitti fufiinsa qabu kan Yuunaayitid Isteetsiin bulchiinsa naannolee hedduu keessatti hojjetaman rakkoolee fayyummaa uummataaf caasaa bishaanii furuu, dubartootaaf carraa hojii banuu, carraa barnootaaf fayyummaa uummataa ilaalchisee hojii hojjetaman argeera. Safuu Itoophiyaaf kan Itoophiyaan dursa kennituuf kan kabaju michummaa Ameerikaaf Itoophiyaa cimaan waan jiru natti fakkaata. Kanaaf akkan yaadutti rakkoo namoomaa Tigraay keessaa kanatti keessumaa haala yeroo waliin walqabate dhalattoonni Tigraay miliyoonaan lakkaa'aman hanqina nyaataaf tarii immoo beelaaf saaxilamaa jiraachuu isaanii adda baasuuf michoota keenya sadarkaa addunyaaf mootummaa Itoophiyaa waliin hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Walitti bu'iinsi kun sababaa yeroo makaraa waliin walirra ooleef daandii argannee gargaarsa namoomaa dhaqqabsiisuu itti fufna yeroo dhiyoo as fooyya'inni gamasitti argame nu jajjabeesseera jedhan.